mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ndabaramukije inshuti zacu mukunda radiyo ijwi rya amerika ikaze mu biganiro vyacu muvyo muri iki gitondo ibide niyo ngabo abaramutse amakuru yo muri iki gitondo turahera kuyavugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi tuyashikirizwa na alois bigirimana alois mikro ni yawe
urakoze fideli akanama ka oni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi karakorana kuri uyu wa kabiri kugira kige ikibazo ca politike gihanze somaliya ni nyuma yaho abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bavugiye ko perezida ari ku butegetsi atavyemerewe n'amategeko gushika ubu amakuru ava mu badiplomate ba onu avuga ko iyo nama iba mu mwiherero yasabwe n'ubwongereza busanzwe burongoye ku kanama uyu mwaka perezida wa somaliya mohamed abdulahi mohamed azwi ku itazirano rya farmajo yahuye n'ikibazo cy'ubutegetsi ejo ku munsi wa mbere igihe ikiringo ciwe gihereye kandi atanzira yategekanijwe igana ku matora urunani rw'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi rwatangaje ko rutacemera ubutegetsi bwiwe umuvugizi wa oni stefan dujarik yavuze ko hakiri akaryo kuko abategetsi ba somaliya baje hamwe bakarondera umuti wa politike uzoshigikira inzego z'igihugu bakoreye barushe kugira ntizisenyuke abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa haiti baragenye umukuru w'igihugu wabo wo ku ruhande mu ntumbero yo gukura perezida jovenel moise ku butegetsi bavuga ko manda yiwe yarangiye uruhagarara rwa politike rwadutse ku munsi w'imana igihe abategetsi bavugiye ko baburijemwo abashatse kwica umukuru w'igihugu no kumukura biciye muri kudeta moise arangije umwaka arongoye igihugu ariko hari aho ububasha bwiwe bugarukira kandi avuga ko azoguma ku butegetsi gushika ku itariki indwi ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri umunyamabanga mukuru wa onu antonio guterres avuga ko ariko akurikiranira hafi n'umwitwarariko ibibera muri haiti kandi ko ari nkenerwa ko abegwa n'ibibera muri icyo gihugu bicara hamwe bakumvikana mu mahoro umushikiranganji wa mbere wa sudani abdallah hamdoke yatangaje ejo ku munsi wa mbere leta nshasha y'abashikiranganji mirongo ibiri na batanu yinjijemwo indwi bahoze barongoye imigwi irwanya ubutegetsi ibi bikurikiye amasezerano y'amahoro bafunditse mu kwezi kw'icumi umwaka uheze agamije kurangiza burundu intambara muri ico gihugu hamdok yavuze ko leta yiwe izobandanya gushiraho izindi nzego zumvikanywe ko mu masezerano harimo gushiraho inama nshingamateka y'ifatakibanza ku itariki ya mirongo ibiri na zitanu uku kwezi kwa kabiri muri leta z'ubumwe za amerika dr anthony fauci arongoye ikigo gishinzwe indwara zandukira yavuze ejo ku munsi wa mbere ko igisanira cya covid cumi n'icyenda cyatanguriye mu bwongereza kiriko kirarandagata cyane ku buryo gishobora kuzokwitwa umugera mu mpera z'ukwezi kwa gatatu muri amerika mu kiganiro yatanze ejo muri white house fauci yavuze ko iki gisanira cya covid kiriko kiriganza muri amerika kandi gishobora kuzokomera mu ndwi zitandatu ziri imbere fauci ariko yavuze ko hari icyizere ko uwo mugera ushobora gutururuzwa imbere y'uko utikiza inganda yavuze ko abanyagihugu b'abanyamerika bakwiye kubandanya bicandagisha ku bwinshi no kubandanya bakurikiza amabwirizwa yo kwikingira ishyirahamwe mpuzamakungu oni hamwe n'abahinga bigenga bavuga ko imwe mu makambi manini ya al hol muri siriya yatewemwo ibitero vya rokete igabwamwo n'ubwicanyi hafa abantu cumi n'umunani umwaka ugitangura nyinshi muri izo rokete zatewe zagirizwa umuhari w'iterabwoba wa leta ya kiyisilamu ibi bitero muri iyi kambi yo mu buraruko bushira ubuseruko bwa siriya byarateye ubwoba bw'uko uwo muhari woba ugiye kongera kuvyuka muri ako karere abategetsi mu mashirahamwe atanga imfashanyo hamwe n'abashakashatsi bavuga ko iyo kambi ya al hol ibamwo abantu hafi ibihumbi mirongo itandatu na bibiri benshi ari abagore n'abana
urakoze aroyisi bigira imana kuri ayo makuru yo hirya no hino ku isi nshuti zacu imwumviriza ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mudukurikire no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu mu burundi turi ku mirongo migufi metero mirongo irindwi na zitanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mu rwanda tuvugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu radiyo ijwi ry'amerika mu burundi ikigo emp c'ahitwa mutwenzi citaho abana bafise ubumuga butandukanye gifise ingorane z'uburyo bitewe n'uko abagira neza nka bose bava mu bihugu vy'uburaya batakija mu burundi kuvaho hatereye ikiza ca covid 19 abana benshi ubu dufise nta mikoro babagifise turasaba cane rwose ko leta yadufasha ibintu vy'imfungurwa cane bodufasha mu bintu vy'imiti boba bakoze cane cane abandi bantu bose bagira neza boshobora kunganira kandi na leta uyo ni furera jean dodieu ngiye arongo ikigo emp urubanza rw'uwahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump ruza gutangura uno musi wa kabiri muri sena mu rwanda igisata kidasanzwe ca sentare nkuru mu gihugu kiburanisha ibyaha by'iterabwoba hamwe n'ivyambukiranya imipaka casozereye ejo kuwa mbere urubanza rwagirizwamwo umumenyeshamakuru focas ndayizera na bagenzi biwe cumi na batatu urubanza rw'uwahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump ruza gutangura uno musi wa kabiri muri sena thomas kamirinda adufitiye ibindi kugeza ubu ntibiramenyekana igihe urubanza ruzamara abayobozi ba sena baracyabyigaho mu ngingo zabyo za nyuma by'umwihariko bagomba kumvikana ku minsi ababuranyi bombi ni ukuvuga abashinja n'abashinjura bazakoresha no ku minsi abasenateri bazakenera kugira ngo babaze impande zombi ibibazo bashaka mbere yo gufata umwanzuro wabo wa nyuma ikigo ntaramakuru ap cya hano muri leta zunze ubumwe za amerika kiratangaza ko ababuranyi bombi bashobora kuzahamagaza abatangabuhamya bake bashobora kuzaba cyane cyane ari abagize inteko ishinga amategeko bagiye mu bwihisho ubwo ingoro yabo yaterwaga ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere gushize icyo gihe imitwe yombi yari iteranye irimo ibarura bwa nyuma amajwi yavuye mu matora y'umukuru w'igihugu aherutse abavoka ba trump bo babwiye sena ko we batazamuhamagaza nk'umutangabuhamya ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwezi gushize abasenateri barahiriye kuba urukiko rwa rubanda rwitwa juri mu cyongereza no kuzaca urubanza batabogamye bukeye abadepite bari baraye bagejeje ikirego cyabo muri sena sena ntiyahise itangira urubanza kugira ngo ihe abavoka bigenga ba trump n'abadepite bazaba abashinjacyaha igihe gihagije cyo kwitegura urubanza sena kandi yakoresheje iyo minsi ishize kugira ngo ibanze yemeze abategetsi bashya bazafasha perezida joe biden kuyobora igihugu urubanza nirumara gutangira sena iraba ihindutse urukiko juri maze ihagarike indi mirimo yose ishinzwe y'inteko ishinga amategeko trump aregwa icyaha kimwe cyo gushishikariza rubanda kwigomeka ku nzego z'ubutegetsi igihe abayoboke be bagabaga igitero ku ngoro y'inteko ishinga amategeko niwe perezida wa mbere na mbere mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika abadepite bashyizeho ikirego inshuro ebyiri ikirego cyitwa impeachment mu cyongereza n'uwa mbere ugiye kuburanishwa na sena yaravuye ku butegetsi abavoka ba trump bemeza ko uru rubanza ari ikinamico rya politiki kuri bo abademokarate barashaka kurukoresha kugira ngo bacecekeshe umuntu utavuga rumwe nabo mu iburana ryabo bafite umugambi wo kwerekana ko urubanza runyuranyije n'itegeko nshinga kubera ko Trump atakiri ku butegetsi no kuvuguruza ikirego cy'uko ari we nyirabayazana w'igitero cyo ku ngoro y'inteko ishinga amategeko bemeza ko amagambo Trump yabwiye abayoboke be muri mitingi mbere gato y'igitero cyabo ari uburenganzira bwe ahabwa n'itegeko nshinga bwo kugaragaza ibitekerezo bye naho abashinjacyaha b'abadepite bavuga ko Trump yatatiye abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika bakagira bati kwigomeka kuri guverinoma nicyo cyaha gikomeye cyane umukuru w'igihugu yakoreye itegeko nshinga bwa mbere na mbere mu mateka y'igihugu bavuga ko agomba kubiryozwa kandi ko nta rwitwazo afite rwo kubihunga ese sena izahamya icyaha Trump kugira ngo bishoboke igomba kubyemeza n'amajwi ya bibiri bya gatatu ni ukuvuga byibura abasenateri mirongo itandatu na barindwi ku ijana bayigize muri iki gihe igizwe n'abasenateri mirongo itanu b'abarepubulikani na mirongo itanu b'abademokarate kugira ngo rero ihamye icyaha Trump byasaba ko byibura abasenateri b'abarepubulikani cumi na barindwi bifatanya n'abademokarate bose mirongo itanu abahanga benshi barareba bagasanga bidashoboka barahera aha umwe mu basenateri b'abarepubulikani aherutse gutanga umwanzuro usaba kuburizamo urubanza avuga ko runyuranyije n'itegeko nshinga nyine kubera ko Trump atakiri ku butegetsi bagenzi be bandi mirongo ine na bane bo mu ishyaka rye batoye kimwe nawe bemeza ko afite ukuri abandi batanu bifatanyije n'abademokarate bose bemeza ko urubanza rugomba kuba bivuze ko no mu itora ryo kwemeza icyaha Trump umubare w'abarepubulikani byibura cumi na barindwi ukenewe utazagerwaho urubanza ruzaba buri munsi usibye ku wa gatanu no ku wa gatandatu w'iki cyumweru koko rero sena yemeye icyifuzo cy'umwe mu bavoka ba Trump w'umuyahudi wayisabye ko iba ihagaritse iburanisha kugira ngo azabashe kubahiriza umunsi wa sabato abayahudi bategetsweho kwiyiriza ubusa no kudakora kuva ku wa gatanu kugera ku wa gatandatu urubanza ruzasubukurwa ku cyumweru gitaha tugushimire Thomas
bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
tuve muri amerika tuze mu karere k'ibiyaga binini aho mu rwanda igisata kidasanzwe cya sentare nkuru mu gihugu kiburanisha ibyaha by'iterabwoba hamwe n'ibyambukiranya imipaka rwasozereye ejo kuwa mbere urubanza rwagirizwamwo umumenyeshamakuru focus ndayizera na bagenzi biwe cumi na batatu inkuru ya eric bagira ubusa umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika i kigali mu rwanda ni urubanza ruba hifashishijwe ikoranabuhanga rya videwo konferanse mu mugambi wo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda umucamanza ukuriye inteko iburanisha yatangiye yibutsa uko imiburanire yagenze mu iburanisha riheruka yibukije ko ababuranyi bombi bari bamenyeshejwe ko ari urubanza rwerekeza ku musozo kandi ko ubushinjacyaha bwasabwe gukora umwanzuro wa nyuma ku byo bwavuze bukabushyira mu nyandiko n'uruhande baburana rukabibonaho umunyamakuru focus ndayizera wahawe ijambo yabwiye urukiko ko ashingiye ku byo ubushinjacyaha buheruka gusobanura bubarega mu nyandiko ikubiyemo ikirego yateshejwe agaciro mu ngingo zayo zose n'umushinjacyaha ubwe avuga ko yaje gushyikirizwa indi nyandiko nayo iteshwa agaciro ku mpuzandengo ya mirongo irindwi ku ijana aho urukiko rwahise rubaza umunyamakuru ndayizera watesheje agaciro ikirego cy'ubushinjacyaha asobanura ko ubushinjacyaha bwagaragaje ukwivuguruza mu gihe bwahindaguraga inyito z'ibyaha yavuze ko ibyaha ubushinjacyaha bumurega harimo n'ibyo butakoreye iperereza harimo ndetse ngo n'ibidafite inyito ati sinigeze nshira umugambi nta n'ubwo nigeze mbikitso yasabye ko urukiko rutagombye kubiha ishingiro rukamugira umwere Metre Ntare wunganira Focus Ndayizera yabwiye umucamanza ko mu iburanisha riheruka mu mpera z'umwaka ushize ibihumbi bibiri na makumyabiri urukiko rwari rwabemereye ko ruzabafasha bakabonana n'abo bunganira kugira ngo babashe gutegura neza iburanisha rya none kubera icyorezo covid cumi n'icyenda ariko ntibyashobotse ari nayo mpamvu Metre Ntare asobanura ko byagize ingaruka kubo bunganira avuga ko aricyo cyateye Ndayizera kuburana asa n'uhuzagurika asubira mu byavuzwe mu maburanisha yabanje ku cyaha cyo gucura umugambi wo kugira nawo ubutegetsi buriho mu Rwanda uyu munyamategeko amategeko avuga ko ubushinjacyaha bwemeza ko umugambi ari uw'ihuriro nyarwanda rnc akibaza uburyo uwo yunganira yaza muri uwo mugambi ku byerekeye amajwi yumviswe mu rukiko abaregwa basabaga ko ubushinjacyaha bwayazana bukagaragaza uburyo ari ay'umunyamakuru kasiye nta muhanga uruhande rweregura ruvuga ko gucura umugambi ari ukujya ahantu mu nama ukicarana n'umuntu umuganira ku kibazo runaka mu gihe ubushinjacyaha buvuga ko umugambi wacuzwe na rnc kandi ndayizera ngo ntaho yigeze ahura n'abayoboke bayo avuga ko mu birego byo gushaka guturitsa intambi hakoreshejwe inziramugozi cyangwa wireless inyuma hagasobanurwa ko hari bukoreshwa insinga nabyo bitumvikana agasanga hakwiye guhanwa abakoze icyaha yasoje yanzura ko Focus ndayizera nta cyaha yakoze kandi ko ku byo bamushinja nta bimenyetso bigaragara naho ku munyamategeko wunganira bwana Karangwa uregwa ko ari we muhanga kabuhariwe mu ikoranabuhanga ryari kwifashishwa mu guturitsa intambi avuga ko ibyaha bitatu ubushinjacyaha bumurega nta bimenyetso byigeze bigaragazwa avuga ko ubushinjacyaha bushingira ku bikoresho byafatiriwe mu biro bye yibukije ko bakunze kugaragaza ko ibyafatiriwe ari ibikoresho bisanzwe abatekinisiye bose bifashisha atari ibiturika yibukije ko ku cyaha cyo kurema umutwe w'abagizi ba nabi bari basabye ko urukiko rwagitesha agaciro uyu munyamategeko nawe yavuze ko uwo yunganira ntaho ahurira n'ihuriro nyarwanda rnc nta naho ahurira na kasiye nta muhanga kuko ngo batanaziranye karangwa eliyakimu avuga ko yari afite ibaruwa y'ikigo cy'igihugu cy'iterambere rdb igaragaza ibikorwa bye kuri sisiteme y'ikoranabuhanga mu kurinda umutekano bityo ko bitandukanye n'iby'ubushinjacyaha bumuregesha umunyamategeko umwunganira akavuga ko muri rusange nta bimenyetso ubushinjacyaha bufite bushingiraho bumurega yanzuye ko nta mpamvu yo kumuhana kuko ntawuhanirwa icyaha atakoze abandi bose bareganwa muri iri tsinda ry'abantu cumi na bane havuyemo kasiye nta muhanga utaba mu rwanda barasaba ko ikirego cy'ubushinjacyaha cyateshwa agaciro bakagirwa bere nkakwibutsa ko ubushinjacyaha bwo bwabasabiye igihano cyo gufunga ubuzima bwabo bose mu buroko muri rusange ubushinjacyaha burarega iri tsinda ryose ry'abantu cumi na bane ibyaha bitatu gucura umugambi wo kugira nawe ubutegetsi buriho cyangwa kubuhirika hakoreshejwe intambara cyangwa izindi mbaraga gucura umugambi wo kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba ndetse n'icyaha cyo kuba icyitso mu gukoresha ibinyuranyije n'amategeko ikintu giturika cyangwa ikintu gihumanya ahantu hakoreshwa na rubanda ubushinjacyaha buvuga ko byose bishingira ku bikorwa byo gushaka gusenya ibikorwa remezo hirya no hino mu gihugu ibigega by'ibikomoka kuri peteroli bikozwe n'iri tsinda burega ko ryagombaga guturitsa ibisasu umucamanza yatangaje ko icyemezo cya nyuma kizafatwa ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe aha bagira ubusa ijwi rya amerika inyanza mu majyepfo y'u rwanda urakoze eric
ijwi rya amerika mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi reba videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi rya amerika videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
uburundi ikigo emp cyahitwa mutwenzi mu ntara ya gitega cyitaho abana bafise ubumuga butandukanye gifise ingorane z'uburyo bitewe n'uko abagira neza nka bose bava mu bihugu vy'uburaya batagija mu burundi kuva aho hatereye ikiza ca covid 19 mu kiganiro yahaye icwi rya amerika furera jean dodiyo ngiye akirongoye yasavye abagira neza bose babishoboye na leta kuzibira ico kinogo ikigo emp mutwenzi kiri muri komine n'intara ya gitega hagati na hagati mu gihugu c'uburundi cakira abana bafise ubumuga buterwa n'uko kononekara k'uduce tw'ubwonko bikabaviramwo bukeha bwenge n'ubundi bumuga bwo gukoresha ingingo z'umubiri kino kigo kiranakira kandi abana bafite ubumuga bw'inyifato kuva ikiza cya virusi ya korona gitanguye kuvugwa mu isi ikigo catakaje abaterankunga nka bose fura jean dodieu ngiye umuyobozi w'ubuhinga muri ico kigo yabwijwe rya amerika ubukene bwatewe n'iryo bura ry'abagifasha ico kiza caratubwiriye ko ingaruka zikomeye cane kuko nk'imfashanyo twahora turonka muri kino kigo biturutse kubaza hano muri kino kigo ari abaje kudufasha abaje nko kutwigisha ari abaje kugira ngo dukorane ari mu byerekeye by'ubuhinga kuvura ukurera dukoresha ubuhinga ku buryo dukenera kandi no gukorana abadufasha baba benshi cyane benshi bava mu bihugu bya buraya nko mu butaliyana mu bufaransa mu bubirigi abo benshi ubu ubwo buryo bwarabuze bwaba kandi n'uburyo bwaca ku babyeyi nyine butaca muri kino kigo mu kurira abo bana ibyo ntibigishoboka hari imfashanyo y'ubuhinga twarayibuze cyane twakorana akaza nk'abo mu gihugu cy'ubufaransa abo twita ishyirahamwe rifasha mu byo kuvura mu gihugu cy'ubufaransa ryitwa sezet ryadufasha cyane mu kurondera inyigisho bakatwigisha kandi bakaca turonderera n'imfashanyo ijyanye muri ibyo bikoresho kugira dushobore gushyira mu ngiro ibyo byigo twaronse bakaduha uburyo bwo gukoresha ubuhinga bw'ibikoresho dukoresha muri nyunganira ubuvuzi cyangwa nyunganira ngingo mu bitabo dukoresha sihagarikwa ryo gufashanya na rino shirahamwe ry'abafaransa gusa rituma iki kigo kitagishobora kwitaho baciyemeje gutunganiriza n'ibitaro vy'i roma mu butaliyano vyahora vyama bifasha mu bumenyi ibikoresho no kugira ibipimo nico kimwe abahinga n'abaganga bavyo baheruka guhonyoza ikirenge ku mutwenzi imbere y'uko covid cumi n'icenda itangura kuvugwa hariho irindi shirahamwe ryo mu butaliyano yitwa gemeri hopitale gemeri hopitale katolike de roma nk'ivyo bitaro vy'abakatolika vy'i roma vyadufasha cane mu kuza hano mu burundi nka kabiri misiyo bakaza bagapima abantu bose bafite ingorane z'inta- ingwara y'intandara uko baza kandi ko batuzanira imiti buri- umva barasho- barabura ingene baronka iki imiti bakabura kandi ingene baza gupima abantu ndetse n'iyo porogaramu yabo yo kurwanya virusi yo kuguma mu rugo byabagoye yuko bari banadufasha tugapima tubarungikira bakaronda umwanya wo kutubwira icegeranyo ico biyumvira ku maegizame twakoze ku masuzuma twagize bakatubwira ingene twovura byarabagoye nabo nyine ko uko kuguma mu mu ngo byatumye badahura byaratumye rero tuda- badashobora kuza ari ama ekipema bakoresha ari ibi- dukoresha ivyuma mu mu gupima intandara ivyo tukabibura furengi asaba leta n'abandi bagira neza gufata mu mugongo kino kigo na cane cane mu bijanye no kukironsa imfungurwa hamwe n'imiti mu kurindira ko abaterankunga bosubira kukigarukira turagira ingorane cyane yo gufungurira abana kuko abo bantu benshi barabaza bakadufasha mu bu- buryo bw'amahera ubwo buryo ntabwo tugifise kandi abahora bafasha imiryango kugira nabo nyine basahirize kino kigo abana benshi ubu dufise nta mikoro bagifise turasaba cyane rwose ko leta yadufasha mu bintu by'imfungurwa cyane badufasha mu bintu by'imiti mu- bo- bakoze cyane cyane abandi bantu bose bagira neza bashobora kunganira kandi na leta boheza kutwunganira mu bijanye n'ibifungurwa kuko ni- niho umu- hakora amama- amagara nta- ntamegwa aramigwa kandi n'ubwo umuntu amugaye araguma ashaka gufungura mbere ivyo birashobora kumufasha cyane kuko hari n'abana baba bafite ingorane yo gufungura nuko tworonka n'ibifungurwa biri variye bitandukanye kuko harimo abana benshi bafite n'ubumuga bwo gufungura nabi no kuta- n'u- n'ururiro ugas- rwabo ugasanga rimeze neza ikigo yempe co ku mutwenzi bugifise abana bagera ku ijana na mirongo ibiri ariko abantu cakira buri musi ruhande y'abakozi baco ni benshi bitewe n'ubumuga hari umwana usanga yitabwaho n'abantu barenga babiri kugira ngo ashobore kuvyuka afungure yongere agendagende turetse aba kandi abitura kino kigo baturuka mu ntara cumi n'umunani zigize uburundi iyo baje bakigana nka bose kirabaraza ibigo co kimwe n'ivyitaho abageze mu zabukuru leta ibironsa buri mwaka ibaha shingana n'ibihumbi amajana icenda mu mafaranga y'amarundi ariko kubera ibiciro vy'ibintu vya ngombwa bidasiba kuduga uko umwaka utashe abatwara bino bigo bemeza ko aya mafaranga atanabashoboza kuriha fagitire z'amazi n'umuyagankuba mu kiringo c'umwaka bagasaba ko ubu buryo bwokongerezwa eroje buri kaneza ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tukiri mu burundi abigeme batatu bakaranga baherutse gutorwa mu ntara ya gitega miss ingoma ntibahawe ubushimwe bemerewe n'ishyirahamwe ingoma event buramatari w'intara ya gitega aranegura iryo shyirahamwe ritubahirije ivyo ryabasezeranije ni inkuru y'ijwi rya amerika ryifashishije abakunzi bayo musomerwa n'umumenyeshamakuru wacu desire yatunga imana ari mu rwanda umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi uhimbazwa itariki zitanu z'ukwezi kwa kabiri uko umwaka utashe mu ntara ya gitega kabaye akaryo ko gushikira abigeme bakaranga misi ngoma ibihumbi bibiri na mirongo ibiri venamani rambona buramatari w'intara ya gitega yamenyesheje ko ishyirahamwe ingoma event ryateguye ibirori byo guhitamwo abo bigeme bahemukiye intara Eh, mu bisanzwe abo twakoranye yari ishyirahamwe ingoma event ni uko twabiteguranye eh, n'abantu badatomoye cyane twari tuzi yuko bizogenda neza baca baraduhemukira Eh, ariko turazi ko hariho imigambi eh, na cyane cyane uwatowe miss afise nagomba gusaba yuko by'ukuri muzomushyigikira uno munsi yari kuba tu- yaduze n'imodoka gwiwe muga gushika n'ubundi barayimuha muga n'ikibuza yuko muri twebwe dushobora kugira inuze tukayimurongera nayo ntibishoboka Eh, hanyuma tukamushyigikira mu bikorwa by'iterambere ariko buramatari wa gitega yizera ko intara arongoye ishobora gushumbusha abo bigeme mbere akaba yaciyeha agashimwe kagizwe n'inyana y'inka ku wabaye uwa mbere n'intama ku wa kabiri n'uwa gatatu twasanze tumaze kuyivugana bumeze ko tari bwitegure iraro ryaho yoyishira nicyo bituma twashimye kuyimuhereza mu buryo bworoshye anyaruke tumushyikirize inka twamwemereye aha harimo ishashi y'inyana nziza cyane igwerere dovine wa mbere n'uwa kabiri n'uwundi agira gatatu nabo nyine begere hashoboye gutorwamo bane murumva yuko iruhande y'ubwiza baraba n'ubwenge nabo nyine twaciye dushima kubahereza umwe umwe inyana zibiri z'intama kuko nizo zigira intunze
kubwa Anne Niyera yatahukanye igitsibo c'abacaguwe imbere y'abandi avuga ko anezerewe cane n'uko intara ya Gitega ibashigikiye kandi ko naho bahemukiwe atakibuza ko bazorangura imigambi y'iterambere biyemeje kandi ari nayo yatumye bacagurwa muri benshi bari muri iryo higanwa sinzi ukuntu bivuga nanjye ndabwira bagenzi banjye ati numva ngira ndire ahandi nkumve ngo ni uko minduri nari nezerewe cyane cyane rwose ni ukuri icya mbere ndashimiye imana yo mu ijuru yaduhaye gushika kuri ibi bintu kuko ni intambwe nini twashyitseko hama haca haraba ibintu by'ibibazo bitandukanye twaragerageje kubyihanganira ariko ubu uye turatanguye kuronka ishumbusho nibaza ko ari intango kandi turashimiye cyane by'imvamutima buri amatara w'intara ya gitega n'abandi bakuru bari bari ngaha kubera ku bushimwe twaronkejwe ni ukuri imana ibahezagire cyane hama icyo twitega ko nuko tugiye gutangura gushikiriza imigambi yacu uko niko babibona uwa kabiri keti merveille bigirimana na ade ange nicole yabaye uwa gatatu abo bavuga ko intara yerekanye ko ibafashe mu mugongo kandi ari ibintu bibateye intege zo kubandanya imigambi biyemeje ndabashimiye bubahwa guverineri w'intara ya gitega n'abamwunganirije nkaba nagira nshimiye n'abanyagitega kubona baradufashije bakatwizera nabasaba yuko kandi bandanya badushyigikira mu bikorwa byacu ndabaramukije abanyagitega mwese ndashaka ndabashimire kubona mwaradutoye twaba twashyitse hano nongere nshimire na guverineri yatubereye umubyeyi by'ukuri ndashaka ndabasabe kandi mugwe mudufata mu mugongo kugira ngo ibyo twabemereye dushobore uyu munsi numva amerewe neza ndaryohewe cyane kubona guverinoma yashoboye kuduperezanta imbere y'abantu numva ngewe cyane rwose hama icyo nabwira abanyagitega ni uko twitegurira tutangura gukora ibikorwa urongoye ishyirahamwe ingoma event alfred hakizimana yagirizwa kuba yarahemukiye abo bigeme b'abanyakaranga hagati mu kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe yari yabwiye abamenyeshamakuru ko ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe kuzohera yatunganirije abo bigeme ndetse n'imodoka yemerewe wa mbere ko azoba yayironse ariko gushika kuri uno wa gatanu w'ino ndwi nta na kimwe cyagiye mu ngiro mu byo yemeye anduka sinzi nzoguha ifoto ari ejo cyangwa iryari ari muri iyo tekore twamwandikishijemo vuba atangura kwiga sitadire y'uko ibyo bintu atari byo abantu niko bavuga amezi ndiko ndakubwira ngo ubihe ni muri ino janvier nyine abigeme bemeza ko bahemukiwe na ingoma event bavuga ko icyo kibazo kidakemuwe n'uwateguye iryo higanwa ahubwo ko bazohava bitura ubutungane urakoze desire kudusomera iyo nkuru
bakunze baradiye ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi naha aya makuru y'aka kanya agarukiye mwakoze kugumana natwe mugire umunsi mwiza w'amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.